ukomezekane kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru mu burundi leta yashyizeho ibiciro bishya byo kwivuza mu bitaro byayo none se ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarwayi semabu ryabyakiriye gute ni ibiciro bivuga ko bitadunze cyane kandi urabona ibikorwa dukorerwa ko bitavuna ikindi nacyo twabonye ni uko irya seritika donesanse yahumye ku mafaranga aho irihwako ibyo twari twabisabye kenshi ko ayo mafaranga yokugwaho kurabye hano mu gihugu cyacu hari politike nziza y'uko ababyeyi baruka ku buntu sylvain habanabakize ni umuvugizi wa semabu ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarwayi mu burundi umurambo wa nyakwigendera perezida john magufuli umaze icyumweru yitabye imana washyinguwe uyu munsi abimukira bajya gushaka imibereho myiza mu burayi baracyapfa ari benshi mu mayira y'amagendo banyuramo izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye mwakoze guhitamo radiyo ijwi ry'amerika mugume hafi rero mu kanya turayarambura muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika anketi zigeze he nyuma hafi y'amezi atatu ashize abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu donald trump bateye capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko congress abashinjacyaha bamaze kugeza mu nkiko ibirego ku bantu byibura magana ane ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'abateye capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize kugira ngo baburizemo imirimo y'inteko ishinga amategeko yari iteranye imitwe yombi yose hamwe irimo ibarura bwa nyuma amajwi yo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa cumi na kumwe no kwemeza burundu insinzi ya joe biden muri aba baregwa ijana na mirongo itanu bashinjwa icyaha cyoroheje cyo kwinjira aho batemerewe n'amategeko badafite uruhushya abandi barenga ijana baregwa icyaha gikomeye kurushaho cyo gukoresha ingufu ku bapolisi byaviriyemo umwe muri bo gupfa icyaha kiremereye kurusha ibi bibiri ni icyo kubangamira imirimo y'urwego rwa guverinoma y'igihugu abashinjacyaha bamaze kukigereka ku bantu hafi mirongo ine bamwe muri bo baracyemera naho abavoka b'abandi baragihakana abashinjacyaha ntibaragera ku rwego rwo hejuru ariko bavuga ko bari hafi cyane ku cyaha cyo gufatanya gucura umugambi wo guhirika guverinoma hakoreshejwe ingufu itegeko rivuga ko iki cyaha gikaze gikorwa n'abantu babiri cyangwa barenze babyumvikanyeho gihanishwa igifungo gishobora kugera ku myaka makumyabiri kuri iki cyaha abashinjacyaha bavuga ko barimo batunganya dosiye ku itsinda ry'abantu bo mu mitwe yitwara gisirikari itatu yitwa earth keepers three personas na proud boys barimo bamwe mu bayobozi babo n'abandi bigeze kuba mu ngabo z'igihugu abimukira bajya mu burayi banyuze inzira za magendu baragabanuka nyamara ariko rero umubare w'abapfira mu nzira za magendu banyuramo wo uracyari hejuru nibyo fideli niyongabo atubwira ivyo bitigiri vyaragabanutse cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umuntu abigereranije n'uko vyangana mu kiringo c'imyaka cumi irangiye ni kubw'icegeranyo cashizwe ahabona uno musi wa gatanu n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho abimukira bamara ibitigiri vy'abapfa n'abirengero ryabo ritamenyekana mu mayira yo mu mazi biracari hejuru cane ku bantu ibihumbi mirongo icenda na bitatu binjiye ku butaka bw'akarere k'uburaya mu buryo budaciye mu mategeko mu mwaka urangiye abagera ku bice mirongo icenda na bibiri kw'ijana muri bo bahashitse baciye mu bice vyo mu burengero hagati no mu buseruko bw'ibahari mediterane hamwe no mu ibahari atlantique mu burengero bwa afurika bagana amazinga ya kanari bari mu bwato budakwiriye guca muri ayo mayira yo mu mazi abimukira bashika mu mazinga ya kanari biyongeye bice amajana irindwi na mirongo itanu ku ijana mu mwaka uheze inyuma y'uko ingingo zikomeye zo kugenzura imbibe zifashwe n'ibihugu vyo muri afurika mu buraruko mu mazi yo mw'ibahari mediterane amayira yo mu mazi abimukira bakoresha ariho inkumbi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ryemeje ko abapfuye canke abazimanganye mu mwaka uheze ari ibihumbi bibiri n'amajana atatu ico gitigiri cariyongeye umuntu akigereranije n'ico mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aho bari ibihumbi bibiri na mirongo icenda na batanu mu gihe kiri hasi umuntu akigereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho bari ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na bane abapfuye mu mazi y'igice co hagati bahari mediterane mu buraruko bwa libiya babaye amajana icenda na mirongo umunani na bane mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishirahamwe mpuzamakungu ryita habimukira rivuga ko ibiharuro rifise bidakwiye kubera abatamenyekana baba bazimanganye mu gihe ubwato baba barimwo buba bwazamye eritreya yemeye gukura abasirikare bayo muri tigreya minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed yabitangaje uyu munsi bibaye nyuma y'aho leta zunze ubumwe za amerika n'abandi bamushyizeho igitutu kugira ngo abonere umuti intambara n'ubwicanyi muri tigreya fidele niyongabo arabiduha neza inyuma y'urugendo rwiwe muri eritreya abi ahmed yatangaje ko inteko za leta zizosubirira iza eritreya mu gikorwa cyo gukingira ibice biri ku rubibe n'icyo gihugu kandi ibyo bizoja mu ngiro buno nyene abi ahmed yemeye ubwa mbere mu ndwi iheze ko inteko za eritreya ziri ku butaka bw'igihugu ciwe amara itangazo rishasha ry'ibiro vyiwe ririmenyesha igitigiri c'izo nteko n'aho ivyabona vyemeza ko ziharurwa mu bihumbi n'ibihumbi leta ya eritreya ntaco yavuze buno nyene ku vyatangajwe n'iya etiyopiya abavyiboneye bavuga ko inteko za eritreya zagize uruhara kuva ingwano itanguye mu ntara ya tigre leta zunze ubumwe za amerika yasabye ko inteko za eritreya ziva mu ntara ya tigre bidatevye haraheze indwi zitari nke leta ya perezida joe biden yarungitse senateur chris coons muri ethiopia haraheze indwi mu biganiro n'umushikiranganji wa mbere abi ahmed umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere ntiyishuye buno nyene ku bibazo vyerekeye itangazo ryashikirijwe uno munsi kuwa gatanu nta kintu kandi yavuze ku catumye inteko za eritreya zitavuye muri etiyopiya inyuma y'uko bisabwe imbere yaho
radiyo ijwi ry'amerika fidele niyongabo komereza mu misiri aho impanuka ya gari ya moshi ebyiri zasekuranye yahitanye abantu mirongo itatu na batatu ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwamenyesheje ko abantu mirongo itatu na babiri n'ibiburiburi bapfuye mu gihe abandi mirongo itandatu na batandatu bakomeretse igihe amatereni abiri yasekana mu gice kiri hagati mu gihugu uno munsi kuwa gatanu amasanamu ku mateleviziyo yo mu gihugu yerekanye ibice vy'ayo matereni vyataye inzira vyinshi muri ivyo vyononekaye bikomeye icatumye iyo mpanuka iba hafi y'igisagara ca tata ku nkengera y'uruzi nili hafi y'ibirometero amajana atatu na mirongo itandatu na bitanu mu bumanuko bw'umugwa mukuru kayiro nticyamenyekanye buno nyene ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu vyategetse ababijejwe gutohoza iryo sanganya ayo matereni asekanye atari kagenda n'umuvuduko munini cyane yamara ibice bibiri vyayo vyasambutse mu gihe igice kigira gatatu cubamye abakomeretse bajanywe mu bitaro rusesa bamiha mirongo itatu na zitandatu zarungitswe ahabereye iyo mpanuka y'uno munsi kuwa gatanu misiri ifise amwe mu mayira ya gari ya moshi ashaje cane mu karere impanuka ziha inkumbi zikaba ziba kenshi muri myanmar abarwanya kudeta ya gisirikari bahamagariye rubanda kwizihiza umunsi w'ingabo z'igihugu cyabo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu bakora imyigaragambyo ya rukokoma ishyirahamwe ryo gufasha imfungwa za politiki ryo muri myanmar association d'assistance aux prisonniers politiques cyangwa aapp mu magambo magufi rivuga ko abasirikare bishe abantu icyenda mu myigaragambyo y'ejo kuwa kane bityo abantu bose hamwe bamaze kwicwa kuva ku munsi wa mbere wa kudeta bararenga magana atatu na makumyabiri ariko igisirikare cyo kivuga ko ari ijana na mirongo itandatu na bane uko bimeze kose AAPP yemeza ko byibura makumyabiri na batanu ku ijana muri bo bazize amasasu yo mu mutwe bivuze ko bishwe ku buryo bwagenderewe barasiwe hafi cyane kwicwa ntibiciye intege abaturage uyu munsi nanone bazindukiye mu myigaragambyo ari ibihumbi n'ibihumbi muri karitsiye yitwa sule ya yangon umujyi wa mbere munini muri myanmar abantu bagera ku ijana bigaragambije bavuza ingoma icyarimwe mbere y'uko abasirikari babatatanya naho mu ijoro ryose ryakeye none abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo gucana buji mu gihugu cyose abayobora imyigaragambyo basabye rubanda kuzakora imyigaragambyo y'akataraboneka kugeza ubu ejo kuwa gatandatu uzaba ari umunsi w'ingabo z'igihugu ukomoka ku nsinzi yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu yo kwigobotora ubuyapani bwari bwarigaruriye myanmar icyo gihe yitwaga birimaniya bahamagariye rubanda kongera kwandika amateka yo ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa gatatu mu itangazo yashyize ahagaragara farana haka umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye asaba igisirikare cya myanmar kwirinda gukoresha ingufu ejo kuwa gatandatu avuga kandi ko abakora ubwicanyi bose bagomba kubiryozwa mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudusange no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com facebook na youtube voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho leta yashyizeho ibiciro bishya byo kwivuza no kubonana na muganga eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya amerika nairobi muri kenya aratubwira uko biteye
ubushikiranganji bw'ikigega ca leta n'ubw'amagara y'abantu nibwo bwashinze ibiciro bishasha ku baja kwivuza mu bitaro vya leta nk'urugero umuntu ashaka kubonana n'umuganga afise ubuhinga mu gisata runaka azoriha ibihumbi bitandatu vy'amarundi mu gihe aja kubonana na muganga asanzwe azishura ibihumbi bitatu n'amajana atanu umuganga yize ibijanye n'inyifato n'uraba indwara zishobora kuvamwo ihamuka hamwe n'umuvuzi mukuru co kimwe n'uraba indwara zo ku ruhu mu kubonana nawe umugwayi azotangishwa ibihumbi bitatu uwundi muganga wese n'umuhinga mu buvuzi akenewe uwumushaka azorihishwa igihumbi n'atanu atanu mu gihe amafaranga amajana atanu azotangishwa ku kintu cose kijanye n'ukwivuza umuntu ashaka kubonana na muganga harimwo n'abagwariye mu bitaro ku vyerekeye ibiciro vyo mu bitaro ku bagwayi n'indembe ni uku vyategetswe mu bitaro bisanzwe igitanda kiri mu cumba kizishuzwa ibihumbi icumi mu gihe ikiri mu cumba rusangi benshi bita sale commune mu gifaransa hazotangwa ibihumbi bibiri ku munsi ku ndembe igitanda kizorihwa ibihumbi cumi na bitanu na bitatu kuri ino ngereranyo nyene ibi biraba bitaro vyose vya leta ata na kimwe kivuyemwo harimwo ibitaro vy'amadistrict n'ivyo ku rwego rw'igihugu mu mavuriro amafaranga azishurwa n'abagwayi bativuza bataha ni igihumbi ku munsi abashaka impapuro nabo bazoriha ku gukurikira urupapuro rwerekana ingene umurwayi ameze ruzorihwa ibihumbi icumi mu gihe urwerekana uko amagara y'umuntu yifashe ruzotangishwa ko ibihumbi bitanu rutanga akaruhuko ku mukiruke ko n'igihumbi urupapuro rw'amavuko n'urwerekana rukongera rukemeza ko umuntu yitavye imana nazo zashizwe ku gihumbi ku vyerekeye incansho uruhabwa abantu baja mu mahanga ruzotangishwa ko ibihumbi mirongo itatu na bitanu mu gihe agatabu kemeza ko umuntu yacandazwe ari ibihumbi bitatu ishirahamwe semaburi hana inyungu z'abagwayi rivuga ko bino biciro bitaduze cane ugereranije n'ivyahahora yamara rifise impungenge impungenge ku mafaranga asabwa abavyeyi iyo bibarutse kugira ngo bahabwe urupapuro rwemeza amavuko y'umwana sive habana bakize umuvugizi wa semab ni ibiciro twebwa ko bitaduze cane kandi uravye kuba dukorerwa ko bitavuna ikindi naco twabonye nuko irya certificat de naissance yagumye ku mafaranga aho irihwako ivyo twari twabisavye kenshi ko ayo mafaranga yokugwaho kuravye amafaranga leta irihira abo bavyeyi kuva umuvyeyi agisama inda gushika yibaruke ni amafaranga atari make rero twagomba tuje tugira tunasaba ubwira kandi ko twabisabye kenshi k'urwo rupapuro leta uraba ukuntu batosura kurihisha kuko ni kimwe cerekana by'ukuri umuvyeyi aba yahejeje kwibaruka atwaye ikibondo ciwe atarihijwe amafaranga kandi iryo rupapuro rurakomeye cane kuko turafise ubwoba ko hariho abashobora kubura ryo amafaranga ugasanga ntibarusavye n'iyo abavyeyi bagiye kwandikisha abana babo muri komine uryo rupapuro rurarusaba rero boraba ayo mafaranga nayo bakayakura urwo rupapuro bakarutanga ku buntu abana bakizasaba ko bino biciro vyotangishwa mu muco akemeza ko barabaharura amafagitire mu bitaro akenshi bikikamukiza bagaca abagwayi amafaranga y'umurengera twabonye ko ibiciro vy'umugwayi aho arara uburaro umuntu yaryamye mu cumba ahuriramwo n'abandi ari ibihumbi bibiri ariko ku gitanda ca wenyene mu cumba ca wenyene uwo muntu agaheza akariha amafaranga ibihumbi icumi aho twosaba ko abajeje gutanga ivyo bitanda cane cane muri ivyo vyumba usanga umuntu yiharije ari umwe ko hatubamwo akamwana wa mama bigatangwa kuri bose ubisavye canke ku kuntu usanga bibonetse ikindi naco dusaba ni uko vy'ukuri ibi biciro vyomanikwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwobikwiragiza mu bitaro hama ibitaro ku mavuriro bakayimanika kugira ngo umuntu wenyene yiharurire ibishoboka kuko twagiye dusanga hari ibitaro bimwe vyikika mu kiza cane cane barya bakora amafagitire ugasanga bariko barisha amafaranga y'umurengera abarwayi yatashe ukabona akidodomba mugo ntabazi ati nahamaze iminsi ntahezwa kurihaya nakorewe ibi mu kuvugwa ntahezwa kurihaya umwaka ushize mu kwezi kw'icumi ishirahamwe rya leta rimwe rijejwe kuvuza abagwayi mituweli ryaragabanije imiti y'abanywanyi baryo iva ku bihumbi bibiri ija ku majana umunani semabo rivuga ko vyagize ingaruka mbi na cane cane kuri bantu abonikora barihirwa na leta bigasaba ko vyohinduka tunga dusaba n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu na cane cane ubushikanganji bujeje gushigikirana ko bworaba ukuntu abanywanyi ba mituweli hari imidodombo cane iyo bagiye kuva na cane cane kuvaho mituweli ikuriye imiti mwimwe ku rutonde rw'imiti zo ziravuza ku banywanyi bayo ubu barandikirwa imiti bagenda barya amazu adandarizwamwo imiti amafarumasi ya mituweli ugasanga barabuze imiti kubera imiti imwe yakuwe ku rutonde kandi abaganga bakibandikira bagomba usabe rero ubwo bushikiranganji bubiri na cane cane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bokora ibishoboka kugira ngo imiti bandikirwa abarwayi ntibasubire kwibura mu mafarumasi ya mituweli ibiciro bishasha vyashinzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ubuhiga ca leta umugwi w'abantu batatu wo muri ubwo bushikiranganji bubiri hamwe na mituweli washinzwe kugira ngo barabe bongere bakurikirane ishirwa mu ngiro ry'ivyo biciro eroje burika neza ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye muri tanzania aho umurambo wa nyakwigendera john pombe magufuli wahoze ari umukuru w'igihugu washyinguwe kuri uyu wa gatanu iwabo ku ivuko mu mujyi wa chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu umuhango wo kumuherekeza wayobowe na perezida mushya wa tanzania samiya saluhu hassan umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin yawukurikiranye muri uwo muhango wabereye mu kibuga cy'umupira mu mujyi wa Chato aho Magufuli yavukiye perezida mushya wasimbuye Magufuli mama Samia Suluhu Hassan yavuze yuko azokorera cyane ku byo yigishijwe na nyakwigendera Magufuli.
Nataka niwahakikishie kinachofuata ni kute...
ndashaka kubizeza ko ikizakurikira ari ukuzuza amasezerano yose ishyaka cyama cya mapinduzi ry'abasezeranije muri rusange ariko by'umwihariko nayo yari yasezeranije abaturage ubwe kandi si ku bantu bake gusa ahubwo ni ku banyatanzaniya bose mu turere twose twa tanzaniya byavuzwe neza hano tubuze umugaba wacu intwari yacu ariko abafasha be yatoje asize inyuma turahari tuzakomeza dukora akazi umushikiranganji wa mbere mu gihugu cya tanzania kasim majaliwa yavuze yuko atari ibintu bisanzwe umurongozi mukuru w'igihugu kwitaba imana akiri mu butegetsi ku bw'ivyo yasabye abanyagihugu kubandanya bihangana muri iki gihe gikomeye barimwo nataka nieleze tu kwamba ndashaka kubabwira bagenzi banyatanzania n'abandi turi kumwe turababaye cyane ni ibintu bidasanzwe na gake ku mukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi yitaba imana tuzi ko ibi byose ari imigambi y'imana ishobora byose aka gahinda dufite gashingiye ku cyizere twari dufite ko tuzakomezanya nawe igihe cyose cyari gisigaye cy'ubuyobozi bwe hakurikijwe itegeko nshinga nk'uko ribiteganya twari twizeye ko tuzakomezanya kunogerwa na gahunda zateguwe n'ishyaka rya chama cha mapinduzi ariko tuzakomeza gushyira mu bikorwa ibyo yari yaratangiye kugira ngo tugere ku ntego zari zigamijwe uyu munsi duteraniye hano uwari perezida wacu aryamye imbere yacu ni ukuri turababaye cyane
ku ruhande rwa perezida w'ibirwa bya zanzibar hussein ali mwinyi muri uwo muhango yavuze yuko urupfu rwa nyakwigendera john pombe magufuli rusize leta ya tanzania mu marira ntangere no mu mitima y'abantu bose bakunda amajyambere muri afurika marehemu dr john pombe magufuli urupfu rwa nyakwigendera dr john pombe magufuli wari perezida wa tanzania rwateye akababaro kenshi mu mitima y'abanyatanzaniya n'abakunda iterambere muri afurika ndagira ngo mbonereho aka kanya mu izina rya leta ya zanzibar abaturage bose ba zanzibar ko kwihanganisha nyakubahwa samiya suluhu hassan perezida wa tanzaniya madamu wa nyakwigendera janet magufuli umuryango wa nyakwigendera abavandimwe inshuti n'abanyatanzaniya bose kuri ibi byago bikomeye byo kubura uwacu nyakwigendera john pombe magufuli zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu zisaba uwasimbuye nyakwigendera mama samiya suru hasan kuzokorohereza impunzi zisigaye mu buhungiro no gufasha abakeneye gutaha jewe icyo nkeneye ni uko bodushugurikira no kuba ariko barataha turabona imfashanyo ntikwiye neza kuko abariko barataha mu burundi turumva babaho nabi ni uko bokongeza n'agafashanyo ku bariko barataha ku babona nyene bariko barataha barataha bakabongereza agafashanyo n'abandi bari ngaha nyene bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro je nico mbona yuwe niyo zidushugurikira hamwe na leta nyene kubwivyo nyene turafise umubabaro kubw'uwo muperezida yapfuye nyene twese twababaye vyatubabaje bishize akaba yatahutse ko ibirori bya kirankuruko kandi hose twababaye kugira twese twaba tumufite kuba hari abatanzaniya b'iwabo hari natwe twaba tumufite ku ruhare ni ukuri twabaye rwose reka turebe nitwahashika tukamubona akajako tukabona ukuntu adufashe tuzabishimira imana none turasaba yuko uyu wundi arosubiraho kwewe dufata neza nuko ahandi twababaye rwose ntitukigira cyo tuvuga nyuma y'uwo muhango wo gushingurana iteka nyakwigendera john pombe magufuli hazokurikira igikorwa cyo gushyira mu butegetsi visi perezida uwuzoshirwa ku butegetsi ni umwe mu bazogira amahirwe yo gusobanurwa na perezida samiya suru hasan mu bagize inama nshingamateka kuva mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika tuze muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden ejo kuwa kane yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cya mbere kuvaho agereye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere gushize yavuze ku bibazo bikomereye igihugu cye birimo ubwiyongere bw'abimukira ku mupaka wa amerika na mexique no gutahura abasirikare b'amerika bari muri afghanistan aha perezida joe biden yavuze ko bitazashoboka ku itariki yari ntarengwa ya mbere y'ukwezi kwa gatanu gutaha iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika turayigezwaho na mugenzi wacu tim ishimwe abinjira n'abasohoka nibo bibanzweho cyane mu bibazo byagarutsweho muri iki kiganiro ntabwo biden yashatse kwerekana imbaraga nkeya aba afite kuri iki kibazo cy'abimukira ibyo bikaba byaba imwe mu mpamvu zishobora gutuma ubwiyongere bw'abimukira bo muri amerika yo hagati bambuka ku bwinshi bava muri mexique binjira muri amerika mu ntangiriro z'iki cyumweru biden yasabye visi perezida kamara harris kurebera mu mizi ikibazo gituma habaho umubare munini w'abimukira muri iki kiganiro n'abanyamakuru ku kibazo cya politiki y'ububanyi n'amahanga perezida biden yatangaje ko amerika idashobora kubahiriza igihe ntarengwa cyo ku ya mbere gicurasi cyo gukura ingabo zayo muri afghanistani ntabwo biden yatanze igihe gihamya kuri iki kibazo yabisobanuye muri aya magambo
ni gute kandi byaba biciye mu buhe buryo dushobora kwemera amasezerano yemejwe na perezida trump amasezerano asa nk'aho atigeze akorwa ibyo mwumva byashoboka biti ariko ntituzamara igihe kirekire ibi perezida biden yavuze bisa nk'ibitaratunguye abakurikiranira ibintu hafi bakurikije uko amakimbirane yo muri afghanistan yagiye yiyongera mu myaka yashize ku ruhande rw'abasesenguzi bo babibona ukundi aho anton cotsman wazobereye mu by'amakimbirane ku isi mu kigo gishinzwe ingamba n'ubushakashatsi mpuzamahanga csis mu mpine avuga ko ku buyobozi bwa biden nta ntambwe yigeze iterwa mu gukemura amakimbirane perezida wa amerika kandi yahaye ubutumwa bwihariye korea ya ruguru iherutse kohereza ibisasu bibiri bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa misile mu mazi y'inyanja itandukanya icyo gihugu n'igihugu cy'ubuyapani avuga ko ari ukurenga ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye
hazabaho gusubiza nibahitamo kongera tuzasubiza kandi dukurikije uko ibintu bimeze ariko nanone niteguye ko byanyura mu nzira ya diplomasi muri iki kiganiro n'abanyamakuru perezida joe biden yavuze kandi ko azakorana cyane n'abafatanyabikorwa gushimangira ko mugenzi we w'ubushinwa xi jinping akurikiza amategeko mpuzamahanga
namubwiye imbona nkubone inshuro nyinshi ko tudashaka guhangana nubwo tuzi ko hazabaho amapiganwa akomeye akomeye cyane perezida biden yatangaje kandi ko intego ye ku bijyanye n'inkingo z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda azayikuba kabiri akagera ku nkingo miliyoni magana abiri mu minsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwe kandi ibyo bikazamufasha gushaka manda ya kabiri mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane hamwe na visi perezida kamara harris
muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imikino na siporo mu karere uburundi bwakinnye na repubulika ya santarafurika mu majonjora y'igikombe cya afurika cy'umupira w'amaguru kana ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri gikinirwa kizakinirwa nako muri kameruni mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha desire hatungimana yakurikiranye uyu mukino urukino rwo kuri uno wa gatanu ntirwagenze nk'uko abarundi benshi bari bavyiteze kuko bashaka intsinzi hasi hejuru kugira bashobore kwizera kuzosubira mu gikombe cya afurika ubugira kabiri bikurikiranya umugwi wa centre afrique niwe watanguye kwinjiza igisindo catsinzwe na louis mafuta ku munota wa mirongo ine w'urukino uwo mukinyi asangwa akina mu kicaro ca kabiri mu gihugu ca swisse mu mugwi wa xamax iyo migwi uko ari ibiri ikaba yagiye kuruhuka ari igisindo kimwe ca centre afrique ku busa bw'uburundi mu gice ca kabiri c'urukino uwo mukinyi nyene niwe yatsinze igisindo ca kabiri ku munota mirongo itanu na gatatu abakunzi b'intamba mu rugamba baca babona ko ibintu birangiye ariko abakinyi bobo ntibahevye kuko ku munota mirongo itanu n'icenda kizigenza w'uwo mugwi w'uburundi saidi ntibazonkiza yahaye icizere bagenzi we mu gutsinda igitsindo ca mbere c'uburundi ku munota mirongo umunani ndiwarugira christophe yatsinze igisindo ca kabiri icizere c'intamba mu rugamba gica kirasubira kuboneka abakunzi b'intamba mu rugamba bari bishikiye aho ku kibuga citiriwe intwari naho uburundi butatsinze bashimye ukuntu abakinyi bavyifashemwo gushika bagomboye ibitsindo bibiri bari bamaze gutsindwa icya mbere kwanza jenda umurundi kazi mba ndyoherwa mu gihe cyose uburundi bukinye rero jenda ryohewe uko vyagenze gose kuko twa twamaze gukubitwa bibiri ku busa none twamaze gukubitwa bibiri ku busa abakihungu bacu bayerekanye vrema ko bariko bagwanira igihugu vyandyoheye ndaryohewe ako twari kuvaho bibiri ku busa mugabo bibiri ku bibiri ni ukuri avec un point numva umengo ndi soulage hama imana yamituri imbere tubandaye tuyisaba turabe ko imana yodushikana kuri rya hango twama tuyisaba dushaka kuja kamerune tuzorwana mpaka ndavyakiye neza cane gose nubwo ntatanya atatu mugabo rimwe ntahanye ndashimye gose ndashimye gose kubera bimpaye amahirwe yo gukina kandi bimpaye inguvu zo gukina cane aho nzohura na maroki ego urukino mucamake nawakiriye neza biduhaye inguvu n'ingoga zuko nitwagenda hariya muri maroke natwe amanota tuzoyatahana asigaye abura kugira turonke karifikasiyo yo kuja muri kani urukino rurangiye abakinyi n'umumenyereza wabo jimi ndayizeye baciye bihuta gufata indege ibajani maroke aho bazokina urukino rwa nyuma rwo kurondera iyo tiki izoshikana imigwi serukirabihugu muri cameroon ari naco gituma ataco bashoboye kubwira abamenyesha makuru kubona rero Burundi na Centrafrique binganya vyaciye bituma Maroc iza gutana mu mitwe na Mauritania kuri wa gatanu ironka uburenganzira bwo kuja mu gikombe ca Afrika naho yotsinda inkino zibiri zisigaye naho Burundi buzogendera Maroc yo yamaze kuronka uburenganzira bwo kuja mu gikombe ca Afrika n'urukino rugoye cyane Uburundi rero kubona bwatakaje amahirwe yo gutsinda Centrafrique vyatumye ibiharuro bigora cyane kugira Burundi buzoje muri Cameroon nuko Maroc yotsinda Mauritania hanyuma hagati ya Centrafrique na Mauritania mu rukino rwa gatandatu naho nyene iyo migwi ikanganya ariko Burundi bukaronka nibura inota rimwe muri Maroc ni akazi katoroshe na gatoya kuko mu mateka y'umupira w'amaguru mu burundi nta mugwi w'uburundi urigera utsindira ibihugu by'abarabu biri mu buraruko vya afurika iwabo kugeza ubu maroke niyo ya mbere n'amanota cumi mauritania ya kabiri n'amanota atanu ikanganya n'uburundi centre afrique ikaza mu kibanza ca nyuma n'amanota ane desire atungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakoze amavubi y'u rwanda nayo azakina muri aya majonjora ya kana ibihumbi bibiri na makumyabiri muri iyi wikendi umunyamakuru wacu wa siporo mu rwanda jean claude munyandinda arabitubwira
kuri uyu wa gatanu ikipe y'igihugu y'u rwanda y'umupira w'amaguru yahagurutse i kigali mu gitondo yerekeza iduwara muri kameruni amavubi y'u rwanda agiye gukina n'intare zidahangarwa za kameruni mu mukino w'umunsi wa gatandatu ari nawo wa nyuma mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzakina igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha uyu mukino uteganyijwe kuwa kabiri icyumweru gitaha umutoza w'u rwanda amashami vincent yahagurukanye abakinnyi makumyabiri na batatu amavubi y'u rwanda arasabwa gukora ibyo atigeze akora mu mateka yayo gutsindira kameruni iwayo kugira ngo yiyongerere amahirwe yo kuzakina kandi umwaka utaha Tunye Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball amatora y'abagize komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda yasubitswe aya matora yari ateganyijwe kuri uyu wa gatandatu yakuweho na Minisiteri ya Siporo mu Rwanda ibaruwa yashyizweho umukono na Minisitiri Mimoza Munyangaju yandikiwe ishyirahamwe FRVB irasaba ko ayo matora yakwigizwayo hakabanza gushyirwaho akanama gashinzwe kuyategura kandi n'abakandida bagasabwa kwiyamamaza mu buryo bukurikije amategeko Minisiteri ya Siporo irasaba ko ibintu byose byaba byasubiye ku murongo mu minsi cumi n'itanu yari Claude Munyandinda i Kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri aya makuru ya siporo dushorejeho amakuru yo muri aka kanya mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama